muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda ni mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu perezida w'ubufaransa emmanuel macron yashoje uruzinduko rw'iminsi ibiri mu rwanda
navuga ko aho tugeze ari intambwe ndende ishobora guterwa nanone ikibazo uko gikomeye nk'icyacu ntabwo ugera aho ukibonera igisubizo ku buryo biba ijana ku ijana buri wese akibona nk'undi ariko ibyo ntibibuza abantu gutera imbere uyu ni perezida w'u rwanda paul kagame ku ruzinduko rwa macron rusizi afunguye inzu ndangamuco y'igifaransa niyo twibandaho muri aya makuru irushanwa bala basketball africa league patriot basketball yo mu rwanda nayo yinjiye muri kimwe cya kabiri kirangiza ubudage bwemeye ku mugaragaro ko bwakoze jenoside muri namibiya mu gihe cya gikoloni amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mbashimiye ko mwahisemo ijwi ry'amerika muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi umuryango w'abibumbye onu ufite impungenge zikomeye z'abavuye mu byabo muri tigereya bashimutwa mu nkambi z'ubuhungiro zibacumbikiye n'igisirikare cya etiyopiya n'icya eritreya fideli niyongabo aratubwira ibindi ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi hcr no munsi wa gatanu ryatangaje ko ritewe umutima uhagaze n'amakuru avuga ko mu ntango zindwi abasirikare bakuye mu makambi bari bashizwemwo abantu amajana n'amajana bavanywe mu vyabo n'intambara yo mu ntara ya tigre hcr ivuga ko abanzi bashobora kwihisha mu bibanza nk'ivyo abagiraneza batatu n'umuganga babwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu bwongereza reuters muri iyi ndwi ko abasirikare ba ethiopia na eritrea bafunze ku nguvu imikangara irenga amajana atanu y'abahungu n'abigeme mu makamba ane y'abavuye mu vyabo mu gisagara ca shire mu ntara ya tigre mw'ijoro ryo ku munsi wa mbere umuvugizi w'ishyirahamwe hcr baba barok amenyesha ko bateye akamo impande zose kugira zikingire abasivile n'ibibanza abavanywe mu byabo n'intambara bahungiyemwo amenyesha ko bamwe mu bantu bari mu bapfunzwe barekuwe inyuma y'uko ishyirahamwe hcr rishikirije ico kibazo abategetsi ba etiyopiya atangaza ko ibintu biteye agahinda ku nshuti zabo irengero ryabo ritazwi n'abantu bose bavuye mu vyabo bari mw'ikambi mu gisagara ca shire ivyerekeye ikibanza imikangara yafashwe ifungiwemwo ntivyari bitomoye buno nyene abantu ibihumbi n'ibihumbi barishwe kuva ingwano mu ntara ya tigre yadutse abagera ku miliyoni zibiri baravuye mu ngo zabo mu gihe ibice mirongo icenda na kimwe vy'abantu imiliyoni zitandatu baba mu ntara ya tigre bakeneye imfashanyo fideli niyo ngabo urakoze ubudage bwemeye bwa mbere na mbere ku mugaragaro ko bwakoze jenoside muri namibiya mu gihe cya gikoloni namibiya yabaye koloni y'ubudage imyaka mirongo itatu n'umwe kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo inani na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatanu abahanga mu by'amateka bavuga ko abadage barimarimye abo mu bwoko bwa herero barenga ibihumbi mirongo itandatu na bitanu n'abo mu bwoko bwa nama barenga ibihumbi icumi bemeza ko ariyo jenoside ya mbere y'ikinyejana cya makumyabiri uyu munsi mu itangazo yashyize ahagaragara minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubudage nawe yavuze ati natwe twemeye ku mugaragaro bwa mbere na mbere ko ari jenoside koko umuvugizi wa perezida wa namibiya yatangaje ko ari intambwe nziza ariko ikwiye gukurikirwa no gusaba imbabazi ku mugaragaro no gutanga indishyi ku birebana n'imbabazi umukuru w'igihugu cy'ubudage koko arateganya kujya i winduk mu gihe kiri imbere kuzisaba ku mugaragaro namibiya n'abakomoka ku baherero n'abanama naho ku by'indishyi ntabwo namibiya yazisaba mu rwego rw'amategeko kuko jenoside y'abaherero n'abanama yabaye mbere y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'umunani agenga gukumira no guhana jenoside ariko rero nyuma y'imishyikirano hagati y'impande zombi yari amaze imyaka itanu ubudage buzaha namibiya amadolari miliyari imwe na miliyoni magana atatu mu gihe cy'imyaka mirongo itatu noneho tujye mu bufaransa umuntu bataratangaza imyirondoro ye yakomerekeje bikomeye umupolisi hafi y'umujyi wa nantes mu burengerazuba bw'igihugu tim ishimwe yaduteguriye iyi nkuru kuri uyu wa gatanu umuntu umwe yateye kandi akomeretsa bikomeye umupolisi akoresheje icyuma mu mujyi wa La Chapelle Erdre mu burengerazuba bw'ubufaransa mbere y'uko atabwa muri yombi n'abajandarume uyu mugabo usa nk'uwagabye igitero kuri uyu mupolisi yafashwe nyuma y'uko ahizwe bikomeye hakoreshejwe indege ebyiri za kajugujugu n'abapolisi barenga magana abiri mu gihe yatabwaga muri yombi habayeho kurasana kwakomerekeyemo abandi bapolisi babiri televiziyo ya BFM yavuze ko umupolisi w'umugore yakomeretse cyane ku rukuta rwe rwa Twitter Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gerard Darmanin yashimiye abapolisi baburijemo igitero cy'icyuma cyagabwe ku mupolisi wa komine ya La Chapelle-sur-Erdre anifatanya n'abakomeretse Darmanin yavuze kandi ko agomba kugera aho byabereye ibiro by'umushinjacyaha w'ibyaha nk'ibi by'ibyihebe yavuze ko bari gukurikiranira hafi ibyabaye ariko ko bataratangira gukora amaperereza ku mpamvu yaba yabiteye iki gitero kibaye nyuma gusa y'ukwezi hari ikindi kibaye cyagabwe n'umuntu ufite ubwenegihugu bwa Tunisia wateye kandi akica umupolisi w'umugore nyuma yo kureba amavidewo asingiza ibikorwa by'abajihadiste mbere y'uko agaba iki gitero
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni mudusange no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari perezida w'ubufaransa emmanuel macron yashoje uyu munsi uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriraga mu rwanda uruzinduko rurimo gufungura inzu ndangamuco y'igifaransa centre culturel francophone i kigali maze kubivuganaho na mugenzi wacu asumita kaboyi wakurikiranye uru ruzinduko rwa emmanuel macron mu rwanda yego urakoze kandi n'ibindi mu bikorwa bimwe cyangwa se ibikorwa byinshi ejo makuru yasuye habayeho n'uwo muhango wo gufungura iyi santere kirere sankofone iherereye hano mu mujyi wa kigali ni kikimirura ni mu karere ka gasabo iyo iyi santere rero ikazajya cyane cyane iberamo ibitaramo n'imyidagaduro niba wibuka na santere kirere yahozeho yabaga hari mu mujyi rwagati haberagamo ibitaramo binyuranye rero nayo navuga ngo izakora imirimo nk'iyakorwaga n'iriya santere tuteri ya kera yabaga mu mujyi wa kigali hazaberamo rero iyo myidagaduro kandi noneho ngo hazaha urubyiruko umwanya wo kwiga ururimi rw'igifaransa ururimi rw'igifaransa navuga ko bisa nk'urugenda rwabaye nk'urucumbagira cyane rusimbuwe n'icyongereza mu myaka itambutse ubu rero ngo izongera ishimangira kwigisha ururimi rw'igifaransa hanyuma ihe n'umwanya uhagije abanyabugeni b'abanyarwanda babashe kuhakorera no kuhamurikira ibihangano byabo ni ukuvuga nimba perezida makoro yaraye ayifunguye ubu ngubu abantu batangira bashobora gutangira guhita bayisura kuko nk'iya kera yari irimo n'ibitabo n'inzu y'ibitabo abantu basomaga bakabitira ibyo byose mbese iyo mirimo yose uvuze ubu ngubu ishobora guhita itangira
ndibaza ko bahita batangira kuko n'ubundi yari imaze igihe yuzuye yari imaze igihe yuzuye gusa habura uwo muhango wo kugira ngo ifungurwe ku mugaragaro ubu rero ndibaza ko bazatangira kuyikoresha navuga rero umunyabugeni umwe w'umunyarwanda witwa bernard birasa akora ni umuntu w'umunyabugeni umazemo imyaka myinshi yavuze ko noneho iyi santire igiye kubafasha guhura n'abandi banyabugeni bo hirya no hino ku isi yavuga ati ni umwanya mwiza wo kugira ngo turebe ibyo dukora byaba bifite aho bihuriye n'ibindi bikorerwa hanze tukabigiraho nabo bakatwigiraho
asumuta kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali urakoze ubwo rero mu makuru yacu ataha noneho uraza kutubwira inkuru irambuye mbese isakuma urugendo rwa perezida wa makuru mu rwanda ku byo uru ruzinduko rusigiye abanyarwanda urakoze cyane urakoze cyane tomasi uruzinduko rwa perezida w'ubufaransa emmanuel macron twagiramungu faustin wabaye minisitiri w'intebe w'u rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu arubona gute yaganiriye na mugenzi wacu tim ishimwe yewe iriya rugendo ngira ngo ni urwo kwereka abafaransa ko raporo yakozwe na makuru ubwe n'iyakozwe na na perezidansi no kuvuga na perezida kagame basa n'aho bahuriye ku bintu bimwe mu by'ukuri Eh, bavuga ko habayeho jenoside mu rwanda jenoside tu Eh, ba- baza kumvikana rero ko bahura kugira ngo icyo kibazo bakige Eh, perezida macron yaravye- yaravyemeye izo za raporo zose zimaze gutangwa ariko kubyemera yuko azajya mu rwanda yasaga n'utumiwe ariko nawe abishaka Eh, pozisiyo yacu numva kandi ariyo ntabwo vrema ruriya ruzinduko rwari ngombwa ni ibintu biteye amacakubiri kuba muvuga ko urugendo rwa perezida emmanuel macron mu rwanda ruteye amacakubiri ah, ah, hano murashaka kuvuga iki ntabwo yagiye mu rwanda kugira ngo asure eh, abanyarwanda bose cyangwa se bagezeho ijambo icyamujyanye kwa kubwira perezida kagame kubemera jenoside tutsi ajya no kubivugira eh, ku rwibutso iki rero cya makoro kuba yaje hariya akajya ku rwibutso ku rwibutso nagira ngo nibutse ko nanjye mfite bene wacu bahari abo bajyanyeho ku ngufu ba- babavanyeho bahambwe bakabajyana hariya ibi bintu ni ibintu bizateranya abanyarwanda turashaka ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo dushaka abahutu n'abatutsi mu banyarwanda ibyo bintu mubyumve gutyo ntidushaka mu nyuguti nkuru ibibazo by'abahutu n'abatutsi mu rwanda turashaka umunyarwanda umwe bwafagira mungu ntabwo mu rwanda ibintu by'amoko n'ubundi bigikoreshwa ubu ngubu nta nta moko agikoreshwa haba mu mu ndangamuntu cyangwa no mu bindi byangombwa na- ubu ni abanyarwanda gusa uyu ni abanyarwanda gusa niyo inama yari nabyo nonese ni abanyarwanda gusa none abatutsi baje bati kumva umuntu abwa mu bwoko iki ni ikibazo gikomeye cyane ubuze ko nakibajije wowe ku kibazo cyo gusaba imbabazi nayo yari ingingo nyamukuru umuryango ibuka ndetse na leta y'u rwanda ah, bakunze kuvuga ko ubufaransa bukwiye gusaba imbabazi ku ruhare bushobora kuba bwaragize muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu bivugaho iki mbabarire mbabarire cyane mbanyira ngo mubyumve namwe bato Eh, abantu ndetse y'abanamakuru makuru nta kintu azi cyo mu rwanda ariko iyi ngiyi eh, bavuga ngo nibasaba imbabazi nta mbabazi abafaransa bakwiye gusaba bwana twagira mu ngo ntabwo nshaka guca mu ijambo ariko perezida emmanuel macron yumvikanye avuga ko yiyoroheje kandi yicishije bugufi Ah, ibyo ntabwo byafatwa nk'aho ari uburyo bwo gusaba imbabazi reka wenda nkumvishe agace gato cyane k'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali wari uhari wumva ukuntu yabivuze mu makuru yacu yatambutse Mu ijambo yavugiye ku rwibutso rwa kigali ruri ku gisozi nyuma yo gutambagizwa ibice birugize perezida macron yagaragaje kwicisha bugufi aho yagize ati mpagaze aha imbere yanyu nciye bugufi kandi niyoroheje nazanywe no kwemera uruhare rwacu ati kwemera aya mateka n'uruhare rwacu ni ikimenyetso kidashidikanywaho tubikoze ku bushake tubyikorera ni umwenda ku nzirakarengane nyuma y'igihe kirekire ducecetse ibyo urumva bishatse kuvuga iki nta mbabazi yasabye imbabazi ze ni izihe ntazo yasabye nabo barivugiye ko nta mbabazi yasabye imbabazi yemeye ko hari ibintu byabayeho barakuza kuvuga ngo kagame yashatse ko ubufaransa busaba imbabazi ariko nta mbabazi yasabye kuba uvuga ko Macron atigeze asaba imbabazi biratuma nibaza icyo uru rugendo rwaba rugiye guhindura ku mubano w'ibihugu byombi nta mbabazi yasabye kuko yavuye iwabo bamubwira ko nta n'imbabazi agomba gusaba ko nta cyaha bakoze hashobora kuba harabaye amakosa eh, y'uko ngo abari ku butegetsi ni ukuvuga ba mitterand ubu ntibagenzuye neza ngo bamenye ko jenoside irimo itegurwa yo kuzarimbura abatutsi twebwe rero ntabwo twari abana ikindi uzabaze n'ubwo uri muto bwose nta muntu w'umunyarwanda wari muri politiki wigeze avugira inkotanyi neza kundusha ntabwo iki kibazo cyo mu rwanda kizarangira tutaramenya umuntu wisha habyarimana bwana twagira mu ngo perezida wa rdi rwanda nziza ndagushimiye ah, ku kiganiro wahaye ijwi ry'amerika Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uru wa mbere, uri igitego.
mu kwezi kwa karindwi gutaha abarundi baba mu mahanga diaspora barategura kugenderera igihugu cyabo cy'amavukiro bazaba bagiye kureba uko cyifashe n'inkunga bashobora gutanga mu rwego rwo kwimakaza amahoro no kugiteza imbere mugenzi wacu frederic nkundikije yabiganiriyeho na jafet logenti ndayishimiye umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga atuye mu gihugu cya norvege fides marzi hatungimana uba mu gihugu cy'ubutaliyani na venuste niyongabo umuhanga w'icyamamare ku isi yose mu mikino ngororangingo nawe aba mu butaliyani bose bafite uruhare mu myiteguro y'icyumweru cyahariwe abarundi baba mu mahanga bateganya gukorera mu burundi mu kwezi kwa karindwi rwo gutaha javet Rojanti aratangira avuga aho iyi myiteguro igeze navuga yuko ubu dusa n'uko twatanguye igice gikomeye cyane cy'imyiteguro ni ukuvuga yuko nk'uko mubizi indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga yama itegurwa uko umwaka utashe mu mpera z'ukwezi kw'indwi uno mwaka rero ikazoba kuva itariki mirongo ibiri n'indwi kugera itariki mirongo itatu eh, z'ukwezi kw'indwi rero eh, tumaze igihe dutanguye imyiteguro twaramaze gutanga ubutumwa eh, mu bihugu bitandukanye ku isi tubabwira yuko igihugu cyose cyo kwiyungunganya kugira ngo kize kizane akanovera kize kizane cyerekane ingene cyitunganije hanyuma wanashaka binashoboke yuko eh, nk'abarundi batarigera bahanyuza ikirenge mu gihugu eh, baze baronke akaryo ko kwakiranwa iteka mu gihugu cy'amavukiro muravuze ko muri ko muritunganya no kuraba ukuntu mumenya abarundi bazokwita urwo rugendo mu Burundi I- icyo gikorwa kigenda gute mubyifatamo gute kugira ngo nk'abarundi bari mu bihugu bitandukanye mushobore kubashikira mubigenza gute kugira ngo mubahe ubwo butumwa ubwa mbere hoho ni uko iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga eh, ni umugambi wa leta eh, wo kugira ngo leta izane abarundi baba mu mahanga bagendera igihugu babona aho kigeze babona aho kibabaye icyo bofasha n'ingene bogenda bakivuga uko kiri Eh, hanyuma na twebwe ubwacu turukongera tukitunganya eh, kugira ngo imbere y'uko iyo tariki ishika natwe tuzobe dufite ibindi bikorwa bitandukanye turiko turatunganya icyo twokwita les activités autour de la semaine de la diaspora rero eh, leta irashyiraho yarashyizeho urubuga aho umurundi wese ashobora kwiyandikisha akiyandikisha kugira ngo bamenye neza igitigiri kizogenda hariya bashobore kumwakirana iteka bamenye aho azorara muri iyo minsi itatu eh, aba- turiko turakigendera igihugu bamenye aho ico azofungura igihe c'inama bamenye abazoja mu miduga izotembera mu gihugu hagati batwereka ibyiza vy'u- vy'uburundi Eh, ico gihe rero niyo mpamvu basaba abarundi kwiyandikisha bakaba bazi igitigi uno munsi rero kwiyandikisha bigeze kure Eh, hashobora kuba hariho abatarashobora kwiyandikisha ikiringo cyaratanzwe uno munsi ntiturabaza neza igitigi uko kingana ariko eh, hariho abantu benshi cyane bamaze kutubwira ko bamaze kwiyandikisha Eh, si ubwa mbere bugira urugendo nk'urwo rw'abarundi baba hanze y'igihugu ariko ikintu gishasha mwatubwira ah, muri iki kiringo ni ikihe ikintu gishasha kiri muri urwo rugendo mutekanya mu kwezi kw'indwi ni ikihe mushaka ndashimye ikintu gishasha ubu umwe ni uko iyi ndwi yahariwe abarundi baba hanze zo kwitabwa n'abarundi isinzi Eh, mu ndwi zaheruka hari hakiriho eh, icoka cyo kwikumira uka- ugasanga hariho abarundi bavuga bati twebwe ntidutekaniwe eh, kubera ibihe bitari bimeze neza ariko uyu mwaka igihugu cifashe neza ni ukuvuga amahoro n'umutekano ni umusesekara ku buryo eh, ba bandi bose bahora batinya ubu tumaze kubona yuko bamaze kwiyandikisha biteguye kuza mu gihugu ako ico ni ikintu gishasha ikindi kigira kabiri ni uko eh, abana b'abarundi bavukiye mu makungu batarigeze ba- batarigera bahonyeza ikirenge mu burundi bazoba ari benshi baje kuraba ico gihugu kivugwa bama babona amafoto bakabona n'ahantu hateye igomwe ariko batarigera bagezayo bahonyezeho ikirenge ico ni ikindi kintu gishaje ikindi kintu kigira gatatu ni ibikorwa bitandukanye byateguwe n'abarundi bo mu gihugu kugira ngo bakire abagenzi babo n'ibyateguwe n'abarundi bo hanze ibikorwa bitandukanye biri mu bu- mu butandukane busa- bwinshi inkino eh, ibijyanye na capture ibijyanye n'imbyino eh, umupira ibintu byinshi cyane byateguwe eh, hazaba hariho dineda fere diplomati hazaba hariho eh, inama y'abakenyezi eh, impu- mpuzamakungu I- i- ibyo byose ni ibintu byateguwe byerekana yuko iyo ndwi ije idasanzwe ibyo bikorwa bitandukanye turabigaruka ko ariko nagomba duhe ijambo kandi umupfasoni eh, fides marozi hatuyimana nawe nyine atubwire ukuntu ariko itegurira urwo rugendo rw'abarundi baba mu mahanga urwo rugendo mu guteguriye gute madame fides marozi hatuyimana Bueno, acá en italiano una vez más me gustaría macei kubonana buri kwezi tuga mu makomite twashi- twashinze eh, kuko turiga ukuntu bwatwongera icyo duterera natwe igihugu twashinze amakomite aya- yaharijwe mvuga ibyo ku- ibyerekeye amagara y'abantu ibyerekeye ibyo kurima ibyerekeye ibyo iby'uburezi ibyerekeye siporo ibyerekeye kumenyesha igihugu ku buryo buri kwezi tubonana tukagenda dushyikiriza abandi eh, bakorera mu yandi makomite n'abandi barundi bari mu gihugu i- aho tugeze n'imirima yacu ubu ngubu bwa yuko twashyize imbere byo gutegura amakarita yo guha bariya bantu ba ntahonikora tuzobashikiriza hanyuma ibindi aza kubivugana umugenzi turi kumwe wa feminista ariko arategura eh, byerekeye activite sportive na culturelle ariko byerekeye izo ayo makarita tuzotanga hariya ni amakarita tuzoshikiriza mu makomine bizoba ku mahera tuzoba twaratoye twaratoje kugira ngo eh, dufashe abo bantu badashobora kwivuza tubafashe gukingira amagara yabo niyo ntumbero twitanze niko turatu- turiko turakurikira ariko ibyo ntabwo bibujije yuko ariko turiko turiga ibindi vyi- eh, ibindi bikorwa nk'ibyo kuraba- guhingura ivy- im- ibiryo bya hariya bya conservation eh, turiko turavyiga n'ibyo tuzobishikiriza mu nyuma yego no kuraba ukuntu two- twafasha abanyeshuri bwa eh, kubarondera kubafasha kubona intebe n'ibikoresho byo kwishura n'ibyo muravuze amakarata muzoha bantahonikora ayo makarata azobafasha iki azokora gute Ah, amakarita kamu ni amakarita bwa leta atanga eh, aha- tuyaha nk'umuryango ufite abana bwa abana badakuze batarageza ku myaka cumi n'itanu ituma bashobora kujya kwa muganga kwivuza murazi yuko hariya i burundi bitoroshe kujya kwa muganga benshi ntabwo bashobora no kuhegera kubera badafite amafaranga yo kuriha yo kuriha ubapima wo kugura imiti n'ibyo byose bivuga yuko aka- akarata bakabonye nk'umuryango barashobora kujya mu bitaro bakipimisha bakivuza abakegera ivyo bitaro benshi hariya ntabwo babishoboye ivyo bituma twatanguye kuri ico kuri ico gikorwa gihambaye ni byiza cyane rwose namwe mushenaye venuste niyo ngabo izina ryawe riramenyerewe cyane rwose mu byerekeye cyane cyane kunanura imitsi abarundi benshi barabazi Eh, namwe ku giti cyanyu cy'umurundi aba hanze y'igihugu mwiteguriye gute urwo rugendo mu burundi bahurikiye eh, mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora murakoze na cyane cyane nsa- nkanguye gushimira perezida japete na na na tidesi banyiyumviye kugira ngo banshire mu- mu- muri ibi bitegurwa ariko bara- barategura mu burundi rw'abantu baba mu burundi bamaze ku- kubi- kuntera iryo teka ikintu niyumviye cyane cyane na- nariyumviye yuko iyi siporo na- n'imico kama ari ikintu gihuza abantu hanyuma nkaba nzi yuko nk'uko ah, perezida japete yariko bivuga yuko hari abantu benshi bikumira Eh, nibaza yuko ro- imbere ya byose ni uko twebwe tuba hanze tubanza tukamenyana twese kuko tumaze kumenyana niho tuzomenya n'igihugu cacu kandi tukamenya n'ingene dushobora kugifasha hanyuma turabye yuko rospo nuzera inkino n'imico kama irahuza rero cyane izo twashimikiye kugira ngo tu- duhurire hamwe twese tubanze tumenyane hanyuma tumenye imigambi yacu turonke umwanya wo kuganira na cyane cyane hazoba inkino ikindi nacyo niyumvi- twiyumviriye nuko izo nkino zobera nko mu mu rugo rwa rwa kamenge kuko turazi mu myaka iheze mu kamenge ibyo asanzwe n'ibyo no kamenge ya- yarakoze ikintu gikomeye cyane guhuza amazone atandatu mu gihe uburundi bwari butari bworohewe cyane ariko mu kamenge n'ahantu abantu abantu benshi bakuriye abavuza imiziki abakina imipira aba- abize ibintu byu- byu- byu- by'ukwiga no- no- no- no mu mashuri rero mu kamenge twarabasabye yuko buduha indaro izo ngino zikazoba ku itariki mirongo ibiri na zitanu zu- z'ukwezi kw'indwi ubu gushika uko batubwiye batubwira abana dushobora kubona mu kamenge barenga ibihumbi mirongo itanu na kimwe hanyuma hakaba harimo abakobwa ah, barenga ibihumbi cumi na bitandatu hakaba harimo ana- n'abahungu barenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu abo bose ndiko ndavuga bari mu myaka cumi n'itandatu n'imyaka mirongo itatu benshi bibaza yuko siporo ari ari ukuryoherwa gusa siporo mu burundi twaravye n'igihugu ciza cane coshobora gu- gufasha ingenzi zikagendera uburundi kuko siporo ni ikintu gituma abantu baba batembera cane hanyuma siporo irashobora gutuma abana bari mu kamenge ntibabone nka jewe natsi- natsinze ingino ya jeux olympique Eh, mutwe- yambere ubuzima mutwibutse izo nkino abarundi benshi barazi ko mwabaye ikirangiranwa mu guhiganwa mu mahiganwa mpuzamahanga yo kunanura imitsi ariko hariho n'abandi bacaruka batazi eh, uwo ari we veniste niyo ngabo Mu- abatanzi jewe ni benise niyongabo ah, nkaba kuva muri mirongo icyenda na kabiri naratanguye kuzanira umudari wi- wo ku isi yose ngifite imyaka iri hasi y'imyaka mirongo ibiri hanyuma muri mirongo icyenda na gatanu naratsindiye umudari wa gatatu muri mu mahiganwa y'isi yose yabereye mu bu- muri swede hanyuma birakurikira umwaka ukurikira nkatsinda eh, eh, eh, ubwa mbere ubundi bwari bugiye mu ma- mu nkino z'isi yose ya jeux olympique ni gushika ubu haheze imyaka mirongo ibiri n'itanu nta wundi murundi n'umwe arigera atsinda u- umudari w'inzahabu nguwo natsindiye muri mirongo icenda na gatandatu hanyuma turafise francine ari inyuma yacu nawe nyene amaze gutsinda umudari ng'icyo kintu rero nibaza yuko gusubira mu gihugu cacu tukaganira n'ab- n'abana nibaza yuko vyotuma ba Veniste Niyongabo ba Francine bosubira kuvuka kugira ngo baseruke igihugu ba- ba- bagerageze ba- bashikirize ibendera ryacu aho natwe twayishikiriza- twayishikirije mu myaka yahera mwavuze abantu bazoba bari bazo kwitaba ika- inganda muzotunganya benshi n'urwaruka biribonekeza akamwe mutera urwaruka mwihweje eh, intambwe mwashitseko kugira ngo nabwo nyene rubandanye rukwikira mu ntambwe mwatanguye ni nkakahe urwaruka rw'aba- rw'abakobwa eka n'abahungu muri rusange uwo akami notera ni ubu- ni uko ubu igihugu ntigifite uburyo kugira ngo ha- biha akazi bose hanyuma abantu bose barashobora kwikora ko bagakoresha ubushobozi bwabo bafite kugira bahindure ubuzima bwabo icya mbere nomabwira ni siporo je niga amashuri nkirebera siporo kandi nta na kimwe byambujije yuko mpindura ubuzima bwanje ngahindura ubuzima bw'umuryango wanje Ah, ikindi naco ni ni ukwitegura ikintu cyose kirasaba imyiteguro kugira ngo utsinde inkino nk'izo natsinze ni birategura kwitegura nk'imyaka ine kandi ukama ari igikorwa wama ukora iminsi yose ikindi nobwira abana ni uko ibintu by'inzoga ibintu bita- bitabahindura ubuzima muri mu mu buryo bwiza ko bobigabanya rero nibaza yuko amwe twasore mu burundi tugiye guhinga inkino kugira ngo bose baze bazitabe hazobamwo ah, serivisi hazobe abazo kwiruka ibihumbi icumi abandi bo ibihumbi bitanu hazobamwo abazokina basket
veniste niyongabo fides marzi hategimana nawe jafete le gentil ndayishimiye Ah, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi y'amerika
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiroro cyari ikiganiro mugenzi wacu frederic nkundikije yagiranye n'abategura urugendo baba mu mahanga abarundi baba mu mahanga bateganya gukorera mu burundi mu kwezi kwa karindwi gutaha kugira ngo barebe rero uko bafasha igihugu cyabo cy'amavukiro maze rero ndabashimiye cyane ko mwakurikiye aya makuru naha ahumurije mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama